iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki cumi n'indwi y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkundikije uwo munsi rero ni uwo kwibuka amabi abarundi twaciyemo twongera duhimbaza abitanze kugira ngo tuyavemo turibuka abarundi bose bapfuye bazira ubwoko bwabo uyu ni evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi sendedefded avuga ku ihimbazwa y'indwi yahariwe abahoze ku rugamba icyo gikorwa ubwacyo si kibi ariko icyo gikorwa cyaba gitungana mu rufuri mu mwiherero w'umugambwe sendedefded uyu nawe ni leonce ngendakumana yahora arongoye umugambwe sahwanya frodebu nawe nyine avuga ko ihimbazwa ry'indwi yahariwe abahoze ku rugamba iyi nkuru turayigarura ko mu kanya kari imbere kuva kuri wa gatatu ku mugoroba umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waratanguje indwi yahariwe umurwanyi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye avuga ko iyo ndwi arakaryo ko kwibuka abaguye ku rugamba no kuvavanura n'ikintu cyose cosubiza abarundi mu ndyane z'amacakubiri abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko iyo ndwi yotegurwa na leta kandi abagwanyi bavuye mu yindi mirwi bagashirwamwo kugira ngo ntivyitirirwe CNDD FDD yonyene ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wili Kaneza CNDD FDD ni wewe twizigiye usubiza iteka abarundi
aha ni mu ngoro y'umugambi uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu muri zone ngagara mu buraruko bw'umugwa mukuru bujumbura ahari ko hugurwa indwi yahariwe umugwanyi umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yugururiye iyo ndwi yabwiye abanywanyi ba CNDD-FDD n'abashitsi bari babagendeye ko abarundi ubwabo batangorane bigeze bagiranira ahubwo bacanishijwemwo n'abazungu b'abakoroni yasiguye ko igihe abakoroni bashika mu Burundi basanze abarundi bunze ubumwe hanyuma babuze aho bahera mu kubagabura baca bafatira ku iforoma y'amazuru n'uburebure bw'umuntu Evariste Ndayishimiye nawe nyene asanzwe ari mu baciye ku rugamba yasabye abantu kwiyindwi yahariwe umugwanyi yobabera igihe co kwirimbura kuri bose uwo munsi rero ni uwo kwibuka amabi abarundi twaciyemo twongera duhimbaza abitanze kugira ngo tuyavemo turibuka abarundi bose bapfuye bazira ubwoko bwabo nutubere n'akaryo keza ko kwinegura kugira ngo tuvavanure n'agatima k'amacakubiri no guhahamira ubutegetsi biciye ku nguvu no kugira umutima wo kubaga igihugu cyacu aho mubona abarundi ntibamwe mu njyane mu burundi ntitwarimburana mu buhutu mu bututsi cyangwa mu butwa turabyibuka bariko barahiga umwami mwezi ngo bamugandagure icyo gihe uburundi bwarokowe n'intwari bihome we yemeye ko hako uburundi buba imfubyi yopfuma abwigura sebarundi akarokoka mbega uyu munsi ninde yobyemera icegera c'umukuru w'umugambwe sabanya frodebu asaba ko umunsi n'indwi vyahariwe umugwanyi vyotegurwa n'inzego z'igihugu bikareka kwitirirwa umugambwe sendedfdd wonyene leonse ngendakumana icyo gikorwa ubwacyo si kibi ariko icyo gikorwa cyaba gitungana mu rufuri mu mwiherero w'umugambwe sendedfdd gusa none umugwanyi bavuga ninde n'umugwanyi yafashe ibigwanisho akagwana karasa n'umugwanyi yagwaniye amahoro abagwaniye agateka k'igihugu abagwaniye igihugu barahari biba ari ibintu byiza cyane icyo gihe rero bitunganywa bose babizi ndiyo zikiba mu kinyegero dufate koba ari umunsi mukuru cyangwa iyinga yahariwe abagwanyi bafashe ibigwanisho icyo gihe naho nyene nibyo tunganizwa mu kinyegero kuko barazwe uhera ku basirikare twe twabatanze abasirikare babikomago barasa bita ba XFAB kaca ku ba Paripote FNL ko baraboneye izuba abasendefdede hari n'unyindi migwi rero yavutse mu nyuma hama ukabona gushika ku basendefdede bejo bundi hamwe yoba ari iyinga yahariwe abagwanya bafashe ibigwanisho inkoba karasa abasendefdede gusa barasa ibyo nako nabyo dushigiye nabyo nyene dukeneye ko haba umunsi mukuru w'umugwanyi yagwaniye igihugu nabo nyene barimo kandi ugategurwa n'inzego z'igihugu ugategurirwa ahabona mu muco mu mugaragaro mu kurindira ko ivyo ngenda ku mana asaba bishika umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi asaba abarundi bose kwirengagiza ibibatandukanya bakiyumvira iterambere ry'igihugu dusabye abarundi bose abari mu migambwe n'abatayirimwo kugumiza ku muzirikanyi ko ingobyi yaduhetse ari imwe kandi ariyo iduhuza ni igihugu cyacu cy'amavukiro nitumenye ko imbere yo kuja mu migambwe twese twabanje kuba abarundi uburundi n'iryo ragi twese twarazwe na ba sokuru nitubungabunge tubwubake kuko amahoro atsimbatazwa n'iterambere ngo mu nda hara inzara hakazinduka inzigo nitwaba dushaka kubana mu mahoro nimuze turwanye inzara inzigo ibura uburagamo reka rero twongerereze ingoga turwanye ubukene kuko niwe mwasi wacu nyamukuru kandi yama adutegeye mu mayira abiri
itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe umugambwe cndfdd watoye gutangurira kwindwi yahariwe umugwanyi niyo yasinyiwe ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'uburundi na cndfdd ukiri umuhari urwanira mu ishamba hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ubu mwaka iyo izosozererwa muri komine rutegama intara ya muramza hagati mu gihugu c'uburundi ku munsi wa gatandatu w'indwi muri iyo komine niho hashinzwe ikambi ya mbere yo kwegeranizamwo abagwanyi imbere yo kuja mu nzego z'umutekano eloje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
urakoze eroge umwana w'uruyoya yaraye atowe mu kazu ka sugumwe ku mutumba mbasi aho ni muri komine vumbi yatawe na nyina wiwe hari haciye indwi uyu mukenyezi ari mu minwe y'ubutungane ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
ico kibondo c'ukwezi kumwe catowe ku muhingamo wo kuri ubu wa gatatu mu kazu ka sugumwe kari ku rushengero rw'abaporotisani niho katowe katawe ku mutumba wa mbasi ariko nyina wako yaba ahakurya yaho ku mutumba wa gikomero aho uwagirizwa gutako kana yari acumbikiwe hari haheze indwi irenga batamubonana umwana muri uwo mwanya wose igira neza amandine azwi ku izina rya adija yabesha abari bamucumbikiye ko umwana ari kwase mu kwezi kwa gatatu tariki cumi n'umunani japa kafise inda y'amezi atatu hanyuma ashitse ngaha nyene aragumye ngaha afise iyo nda iragera hivuka arayivyara mwarimu yavuga yuko sewe ngo yamwikase ngo ibujumbura ngo yamutelefoni yabwira ngo ngo atari gwiwe ngo yaguma apfa ko azogenda kurondera se hanyuma nyene ngo mugabo ngo amubuze ngo yase ko muhe impapuro ko amwandikisha ngo azoca bumutera ngo mu ntoke mvuga ko yaduhenze ko agiye ibujumbura ntiyashikayo acaja nyene gukora ico kibi niho ashira mutaho hakurya muri toilette nyene ni ku rushengero kwa afrosi kweya nihasengera igitondo umugoroba ngo agiye mu mashengesho ngo agiye mu mashengesho jean batiste kwizera musitantiri wa komine vumbi aravyemeza ati ikiziga c'urwo ruhinja cagiye kuboneka ari uko nyina amaze kwemera icaha imbere y'inyamiramabi ku munsi wa hirya y'ejo eh, abatware bo ku mutumba baratuzaniye umuntu bikeka ko yoshobora kuba yarataye umwana muri toilette hanyuma rero mu nyuma y'itohoza ry'inyamiramabi ejo haheze twarashoboye kuza kugira itohoza ku mutumba eh, dusanga vy'ukuri nivyo kandi na nyene kubikora aravyemerera hama rero ico kiziga rero twarashoboye kucitora hama turagihamba n'iteka ejo nyene e, avuga yuko e, uwo mwana yamuvyaye ku mugabo hanyuma uwo mugabo akaba amwihakana n'umudamu asanzwe yari afise n'uwundi mwana badasigiye se n'uwo wundi yari yavuye akavuga ati rero wose yamuvyaye ko ntariko aramufasha hanyuma e, niko gufata iyo ngingo igayitse aho yari acumbikiwe bavuga ko badatahura ivyo yakoze kuko ataco yababurana twe twamubwira ati hangana umwana wa mbere waramuretse urasubira uramurera n'undi uzomurera uko nyene tuko wabikoze ubibona ko udashobora kuronka se wenyene kandi yamutaye nta nzira yari ifise kuva kivyara twese twaramufashije ababanyi tumuharasuye igitondo umugoroba ubuyi co gituma twumva igituma yamutaye ibintu twumvira nyene jene vyagenze ko sinzira yabimuteye ko nta musi yarara ubusa nta musi yatanyoye akago umuntu akamugura akagatuma umuvyeyi mu bandi abakenyezi bo ku mutumba wa gikomero aho uwo mukobwa yaba n'uburiraniga burya rero bimaze kugenda uko bace bamutwara nyene twe kakore twagomba tumwihebutsa biranga bagomba tumuhe nyene natwe tumubaze icyatumye uwo mwana muto iryo bara ntawe ryigeze riba habuze nyene kubera aba- abatu- abategetsi biri kumwe wamenga twomugurukira ko tukamu- tukamuhuragura je navye nk'abana babiri bonyine nibo mfise nkaje yamwoza agaca munzana amaze nk'umwaka acamo ati nuze nta- nta tongo mfise nzomuha jene kuri je najigure nka jeje nyene camo ati muma nukuri je ndafise aho nzomwihera yiberewe nomwirira je nukuri kwimana umwana narabaye nukuri jese naruko je nomona n'amaso yiwanje nukuri kwimana umubonye wacu oya oya je nomushikura amenyo kabisa ababonye ibyabaye bose basabira igihano kibereye uwo mukobwa ahubwo ubutegetsi buba bushoboka bwomuha nyine bihanikiriye gose banashaka bakamucira umunyururu wo guherayo nibyo yego bakamuhana bikwiriye agaherayo agaherayo n'abandi niho bo- bohara- boharabira n'abandi bakabona akarore ntibasubire gukora iryo bara uwo yagirizwa guta ikibondo ciwe afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'inyamiramabi mu kirundo kuva ku mugoroba w'uwu wa gatatu tubibutse ko hirya gatoya muri komine ya giteranyi mu ntara ya muyinga uwundi mwana afise hafi imyaka ibiri yishwe na nyina yamuhonze ikibando mu mutwe hari ku munsi wa kabiri w'indwi turimwo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika hari amakuru ariko atangazwa avuga ko mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho kanyuruje abantu bashika indwi mugenzi wacu eloge wiri kaneza yavuganye na musitanteri wa komine mutimbuzi akaba agiye kutubwira inkuru y'imvaho eloge mwiriwe neza
amahoro neza fredi urakomeye
yego mena amahoro vyagenze gute ako kagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho kaje kavahe kateye kavuye mu gatumba canke kavuye mu kindi gihugu
ako kagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho musitanteri wa komine mutimbuzi asanzwe zone gatumba isanzwe irimwo avuga yuko mu bisanzwe ari akagwi k'abasuma abanyagihugu eh, baba ngaho mu karere katwawe mw'abo bantu ahitwa kidende hakaba ari mu karere ka kinyinya bo bamenyesha yuko abo bantu bibaza ko baje bava mu ishamba ryi- cimeza rya rukoko abanyagihugu twavuganye batubwira ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri n'inusu z'ijoro abo bantu bakaba bikitse imvura yariko iragwa mu gihe ata abantu baba bariko baragira uruja n'uruza eh, kubera imvura iriko iragwa bari mu mazu yabo kandi n'abajejwe umutekano batari hafi muri abo bantu indwi rero abantu bafashwe eh, bose baracari mu minwe y'ako kagwi kitwaje ibigwanisho
oya abantu bafashwe bose ntibakiri mu minwe y'ako kagwi hari abantu babiri barekuwe abo babiri barekuwe ariko gushika ubu bari mu minwe y'inzego z'umutekano nk'uko twabimenyeshejwe na musitanteri wa mutimbuzi daniel arindambi yavuze ko bariko bagirwako amatohoza kubera ko barekuwe mu gihe abo byajanye bobo bakiri mu minwe y'abo babanyuruje gushika ubu rero nuko ibintu byifashe ariko hakoreshejwe inama y'umutekano ku muhingamo wo kuri uyu wa kane kugira ngo abajejwe intwaro abajejwe umutekano n'abanyagihugu barabe uko bokwifata kuko ngo byemezwa n'abajejwe intwaro muri ako karere hagize imisi yibonekeza bene iyo migwi ishaka kuza kunyuruza abantu mbere muri iyo nama nk'uko twabibwiwe na musitanteri wa mutimbuzi ni uko abantu basabwe kuja barirarira kandi ikintu cose babonye giteye amakenga bakivuga hakiri kare ku bajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano iruhande rero fredi y'abo bantu banyurujwe hari n'amabutiki abiri yanyurujwemo ibintu n'amafaranga bitaramenyekana igitigiri abantu barekuwe ka canke bashoboye kwiyonjora muri abo kuri abo bantu babagize imbohe babafashe nta makuru baratanga kugira ngo bavuge uyu murwi uwo ari wo
gushika ubu abo bantu no kuvuga ko amatohoza akigizwe ibanga eh, n'inyamiramabi zikiriko zirababaza nk'uko twabibwiwe n'abajejwe intwaro kugira ngo bazoheza babitumenyeshe gusa icyo twashoboye gutahura ni uko abajejwe intwaro bagira bati amakenga ntiyobura ku kuntu abantu bafatwa ari indwi hanyuma babiri tukabona baragarutse abandi batahindukiye hari ikindi abanyagihugu eh, bari batubwiye twavuganye ku telefone ni uko bamwe muri abo bantu ngo baje bambaye imyambaro ya gisirikare ariko rero abajejwe intwaro batubwiye bati aba bantu nubwo baje bambaye imyambaro ya gisirikare ntawobita bimwe abantu bavuga ngo ko ari abaroberi musanteri wa mutimbuzi yagize ati yaba by'ukuri zari abantu bitwa ko ari abagwanyi bari guhagarara bakanarasa eh, hanyuma eh, bakitega inzego z'umutekano atari ko bo urabona ko babikoze mu kavura bikinga gahumbezi baraheza baja mu mihana y'abantu eh, ataco bazira bijyamiye n'abandi bariko baridandariza iwabo ati ko bambaye impuzu za gisirikare naho ku- ko abantu bashobora kuronka aho bakura impuzu eh, canke umwambaro w'igisirikare ni ibisanzwe ati nta muntu yovuga ko ari abagwanyi ariko aba bantu ni abasuma eh, bakora ubusuma bikinza agahumbezi mu kanya gatoya cyane rwose eloge hari ibindi bitero byabaye cyane cyane nko mu rukoko cyane muri rya micungararo icyo gitero cyo ku munsi wa gatatu mu ijoro coba gisa n'ibyo bindi bitero aho usanga kenshi na kenshi banyuruza abantu cyane ibintu
sinavuga ko bisa kuko urabona abantu baje mu gihe cy'imvura icyo gihe hoho ibindi bitero byawe biba bagategera imiduga hakaba no kurasa ariko mu ijoro ryakeye nta n'urusasu na rumwe rwasohotse urakoze eloge kuri iyi nkuru turagushimiye cyane rwose
urakoze nawe fredi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo c'inzara hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'amapfa birageramiye abanyagihugu basanzwe batunzwe no kurima mu burundi no mu rwanda muri iyi ndwi ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijeje ikiga c'ibifungurwa pame vyata- vyaratangaje ko abantu barenga ibihumbi amajana atandatu mu burundi bageramiwe n'ikibazo c'ubukene bw'ibifungurwa emerance nirera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu burundi avuga ko ico kibazo gikomeye cyane mu ntara ya kirundo aho uruzuba rwinshi rwatumye umwimbu utaboneka ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi rwema tubatega amatwi ikibazo kijyanye n'ibura ry'ibiribwa jewe mu bushinganyi twavuga yuko ibiribwa byabuze uretse ko ibice bike bike byagize ikibazo cy'ihindagurika ry- ry'ikirere nk'uko mubizi ihindagurika ry'ikirere akaba ari kimwe mu bibazo bi- bihanga igisata cy'uburimyi n'ubworozi aho rero byabonetse ko ku irima ry'agatasi eh, imvura itabonetse nk'uko eh, abarimyi henshi bari babyiteze kugira ngo bace batera Eh, aha tukaba dushima aho tugeze kuko nubwo eh, abasanzwe bakurikiranira hagufi ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere nk'uko eh, bakunda kubivuga integekanyo yabo yaravuga yuko eh, izuba rizokwaka ari ryinshi ariko mu ntango imvura iramanza iragwa abanyagihugu baca baratera hariho abihutiye gutera hariho n'abandi barindiriye uno munsi aho tugeze biraboneka ko eh, imvura isa n'iri kwiragwa eh, ahanini ahenshi mu ntara zitari nkenya z'igihugu cyacu Si ariko kandi ku irima ry'impeshi eh, ry'umuge biheze imvura yari yaguye ari nyinshi byaboneka ko umwimbi utazoboneka ku rugero rushimishije ariko siko byabaye harabonetse umwimbu by'ukuri eh, ku rugero rutari rutonya ubu rero ntitwavuga ngo ikibazo cy'inzara ngo tugifatire muri rusange kuko mu gihugu cyose ntitwavuga ko abenegihugu igihugu cyose mu ntara zose eh, babangamiwe no kubura ibifungurwa nibyo rwose ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryavuze ko intara zibasiwe cyane n'intara ah, zo mu majyaruguru ah, y'igihugu ndetse no mu burasirazuba bw'igihugu aho dufise ikibazo ni mu ntara ya kirundo naho nyene si mu makomine yose ni mu makomine abiri gusa usoni na bugabira Eh, naho nyene ugereranije kuraba ni ku mitumba mirongo ibiri n'umwe uge- ku mitumba ijana na mirongo icenda n'itatu iharugwa urumva rero turabye eh, iyo mitumba uko ingana ntitwoca tuvuga rwose ko abenshi bishwe n'inzara ariko kuri iyo mitumba biraboneka Eh, nk'uko abagiye bishikira ku kizi babibonye barabona ko iyo mitumba abenegihugu b'aho hantu by'ukuri bafite ikibazo cy'uko bamaze gufungura iki kibazo cyagaragajwe n'abanyagihugu badusaba ko twabatumira mu bushikiranganji bwanyu kugira ngo mugire ibisobanuro mubaha reka tubahe ijambo babibarize reka duhere kuri vensa kubera iki iyo babonye ikirere kizahinduka badashobora kubwira abarimyi bakaba baritegura hakiri kare kuko bo baba bazi nyine ibintu bashobora kubifata ikindi kibazo na cyamazi ati mbe kubera iki nk'intara ziba zatewe n'inzara badashobora kuvuga ati reka turabe tubashyire ibintu by'imbuto kugira bashobore ku- guhinga hakiri kare kubera ikirere kiba cyahindutse ikindi naco nkab- nkabaza ati none ni kubera iki iyo abanya- abenegihugu baguze amase muri leta ashobora guteba byo byo biva kuki nta kuntu bashobora kuza barayabaha hakiri kare kugira abarimi hakiri kare bi- bashobore kurwanya inzara arakoze Vincent yavuze ngo ari mu ruyigi ikibazo cya mbere avuga ati ikirere gihinduka kubera ko ubushikiranganji butabivuga imbere y'igihe kugira ngo abarimyi bitegure ku by'ukuri eh, ubushikiranganji buhora bubivuga kuko uko ubushikiranganji butunganije burafise eh, abayobozi bajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara burafise eh, abajeje uburimyi gushika ku rwego rw'amakomine n'urw'imitumba nibo rero eh, baheza bagatanga iyo nkuru bakabwira abarimyi wanashaka babicisha mu bice bitandukanye hariho amatangazo aca mu masengero hariho eh, iyo- abo bajeje uburimyi mu makomine baca babihanahana n'abajeje ku mitumba gushika bishikire umurimyi nibyo birashobora gushika bose ntibaronke inkuru ariko ntitwovuga ngo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ntibuba bwabikoze abarimyi by'ukuri barabizi eh, barahimirizwa cyane kwitegura kugira ngo eh, baronke imbuto eh, cyane cyane mbere zirobanuye kandi ubushikiranganji eh, burababwira bivanye n'ibisata bigeje gutunganya imbuto Eh, baravuga hari hari abagwiza mbuto bashobora kuroswa imbuto abo barimyi nabo bagaheza bakitegura kugira ngo bagende kuzigura ubushikiranganji eh, sinovuga ngo buratanga imbuto gutyo ariko burafasha ko abagwiza mbuto baboneka kugira ngo umurimyi akeneye imbuto ayironke kandi ayironke ahamwegereye alice mwiriwe neza jewe eh, na ubwa mbere na mbere ndiko ndumva ku kibazo c'inzara gihanze igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda ndabona ko biriko birava cane cane ku ihindagurika ry'ibihe ariko rero ah, mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baravuga yuko abarimyi bakwiye kurima cane cane ibitegwa bihangana n'izuba birinda izuba nk'imyumbati ibijumbu ibitoke n'ibindi ariko rero hariho igitegwa cahora gifasha cane cane imiryango igitegwa citwa amateke nashaka kubaza muri izabu canke irazi arivyo bigo tuzi ko bijejwe kugwiza imbuto ko ico gitegwa batoshobora kukigira ubushakashatsi kigasura kikagaruka kuko ubu unye nta kikihari mu ntara zimwe zimwe ayo mateke ntakibaho nayo yari mu bitegwa mbumbarugo Ah, anyishure kuri ico kibazo hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri ndashaka kubaza cyane cyane ku bijyanye na urbanization urbanization mbega ntiyoba irimwo mu bintu bituma inzara igwira mu gihugu ko mbona nk'ahantu hari ama espace cultivable turavye nko mu carama canke tukaraba aho bariko baragira viabilisation mu ruziba n'ahandi turabona yuko aho hantu hari ahantu abantu barima bakimbura cyane ibi ibiribwa byafasha igihugu cose abantu bose bakabona kumererwa neza ibiciro bikaba bito bito ku isoko none aho ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ubwo buriko burakorana nabo muri environnement kugira ngo barabe ibi bintu biriko biraba amatera kirisivable bareke kuyubakamo ahubwo abandanye akingirwa kugira ngo abe amasindimwa atuma igihugu kimera neza Ah, kuri iki ca- c'amateke nivyo mm, ndamuhumurize ndamubwire ko ikigo izabu kiriko kirakora ubushakashatsi kuri iki giterwa c'amateke kugira ngo eh, barabe eh, ko cyosubira kike- ki- kikarimwa mu gihugu kandi ndabibutsa yuko ikintu cose igiterwa cose coba cararimwe ngaha tutovuga ngo caragiye bugirira kuko ubushakashatsi buba bufise bwarasigaranye buba bufise iyo mbuto buraheza rero bugakora ibikorwa kugira ngo barabe eh, ko ico giterwa gisubira kiga- eh, kikarimwa ndetse bakaraba hehe cokwimbuka gusumba ahandi ari sereri mwaro nomuhumuriza muga mu kurindira ko eh, i- ayo mateke eh, a- a- a- arimwa kugira abivuzi bijomba imyumbati n'ibindi kugira ngo eh, turabe ko twohangana n'iryo hindagurika ry'ibirere eh, mu kurima ibyo dufise ubu hagufi yavuze kandi ngo ikijanye na urbanisation ku by'ukuri ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu bikorwa byabo ni ugufasha abarimyi kubigisha kurima no korora kijyambere mu bijyanye na urbanisation byabivuze birafise aho bikorerwa ariko kandi ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ubwo bushikiranganji buraheza urbanisme ni leta imwe eh, baraheza bakicara bakaraba ibibazo baba bifite babikurikiranira hagufi baraheza rero bakicara bakaraba bagatorera umuti ku kibazo kimwe cyose uko kije bivanye n'aho eh, gikorerwa kuri wowe ubona icyo kibazo cya iribanizasiyo cyaragize ingaruka ku bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se ubworozi kuvuga ko kiba cyaragize eh, uruhara nibyo nk'aha mucyarama yavuze nibyo hararimwe umuceri ariko ubu nta muceri ukiharimwa ariko kandi tuciye turengana uretse umuceri warimwe ngaha mu kiyaya tugeze mu ntara hagati ubu umuntu arashobora kurima umuceri ahandi aho imyonga itunganijwe Eh, mukorero eh, tworindira ko iki cya ribanizasiyo avuga boba baraciga abakijejwe two nokwerekana canke twokwerekana ingene ibibindi iki nk'iki cy'umuceri akarorero nk'uko yakivuze muri cyarama donko muri pirene ubu icyo giterwa kigeze eh, no mu zindi ntara ariko iki by'ukuri kirazwi kandi aba eh, babikurikiranira hafi baraheza bakicarana bakabiganira notanga nk'akarorero ku kijyanye n'igiterwa eh, cy'ipampa kujeriko eh, aho amatongo yayo yari ari mu rukoko ko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi bagiye hamwe n'umushikiranganji ajejwe ibidukikije eh, kugira ngo barabe ingene eh, ikogereko yohe- yohavura ikagukirwa kandi mu kurima iki rero cyonyine kirakwiye kugira ngo twerekane yuko bari hamwe baheza bagatorera umuti ibibazo byose biba bihari Ah, madame emerance nirera mu gusoza kino kiganiro twibanze cyane ahanini ku buhinzi ese iki kibazo cy'izuba ryatse cyane hari ingaruka ah, cyagize ku bijyanye n'umusaruro ukomoka mu bworozi Eh, uko tubibona aho tugeze amaso kandi n'aho eh, eh, dukorana n'abajejwe uburimyi n'ubworozi gusa ku rwego rwo mu ntara hariho nyene n'abaraba igisata cy'ubworozi nabo nyene gushika ku rwego rw'imitumba ni uko eh, ubworozi ibitungwa birahari uretse ko naho nyene bihora bihura n'indwara zitandukanye ariko abajejwe baraheza bakabikurikiranira hafi kugira ngo eh, bagarurire hagufi hama muri ico gisata c'ubworozi imbere yuko turangiza menyeshe yuko ubushikiranganji buriko buritunganya mu gutegura amategeko yoshigwaho kugira ngo ubworozi eh, butunganywe neza ibitungwa vyororegwe mu mihana gutyo bikazofasha eh, mu kugwiza umwavu uretse n'umwavu no kugwiza amata kugira ngo imiryango nayo nyene inywe amata baronke nayo bashora kugira ngo bashobore kwikenura mu bindi baba bakeneye ibyo bikazofasha kandi eh, no mu magara y'abantu kuko dusabwa gufungura neza kugira ngo tugire n'amagara meza mu nkundire ndangize nimenyesha yuko eh, ibikorwa byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kugira ngo tugwize umwimbu bitari biraba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ariko duhamagarira abantu bose umwe wese ahari ko twese biraturaba abajejwe intwaro abamenyeshamana mu guta- mu gushyikiriza amatangazo cyangwa ibikorwa biba byatunganira kugira bafashe umurimyi abanyeshuri mu mashuri baravyiga burya bumenyi baronka ku ishuri ntibabugumize hajya ahubwo bafashe abavyeyi kugira ngo tuve muri bya bindi vyo kurima kwa kundi kwa kera ariko dutere intambwe tujyane n'ibihe aho biba bigeze ni uruhara rero rw'umwe wese aho aherereye kugira ngo umwimbu wiyongere turwanye n'inzara ni twese
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro turashimiye enjeniyeri turashimiye kandi na fatukarara yacegeranije mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese